imwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turabaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
kwandika hamwe no gusoma ibitabo si ibintu biri mu mico y'abarundi n'abanyarwanda muri rusange mu migenzo ya kera eh, y'abarundi wasanga abantu bamenya amakuru bayahanyahanye ku munwa gerard ndayizamba umwanditsi w'ibitabo akongera akaba ari n'umuganga w'umurundi yanonosoye ibyerekeye kuvura abakenyezi bibungenze n'abatibungenze akorera mu karere ka normandi mu gihugu cy'ubufaransa aho asanzwe aba muri iki gihe aratubwira impamvu mu kiganiro muri isanga dr gerard ndayizamba yize ishure ry'ubuganga kuri kaminuza y'uburundi aho yarangije mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani na kane mu nyuma yaho yarabandanije mu ishure kaminuza y'iren mu bufaransa yamuhaye uburyo bwo kunonosora ivyerekeye kuvura no gufasha abakenyezi birungenze n'abatibungenze hamwe n'abibaruka yarangije muri iyo kaminuza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu uretse umwuga wiwe w'ubuganga dr gerard ndayizamba aramaze kwandika ibitabo bine ikigira kane aheruka gusohora citwa noroditpa ojimo mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibindi yanditse birimwo quand l'afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu le chemin de victor cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi na le destin fabuleux de melody green cyasohotse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na cumi n'icenda murantunga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu kwandika ivyo bitabo dr gerard ndayizamba yakoresheje amazina yiyitiri- yiyitirira ya- yati- y'amatirano eh, gufatanya iyo myuga ibiri yo kwandika no kuba ari umuganga vyoba ari ibintu vyoroshe aravyishura mu kiganiro muri sanga mbanze ndabaramutse eh, mutumire eh, dr gerard ndayizamba
Eh, ndaguhaye yambo fideli kandi ndaramukije n'abanywanyi bariko baradukurikirana kuri rwa amerika ndashaka ntangure ndababaze kuba mu mico ya kera ah, abantu batandika amakuru bayahanahana eh, biciye ku munwa Ah, ku- mu bihe bya none mubona ibyo bintu byarahindutse nko kuri aba bakiri bato mubona kwandika ibitabo ari ikintu abantu bijukira cyane no kubisoma canke kiracyari ikibazo
ego ki- kiracara ikibazo cane cane gu- gusoma Eh, kuvyerekeye eh, kwandika gushika ubu abarundi ntibandika cane ariko bira- bira- biratamise kuza uravye ibitabo bimaze imisi bisohoka haraciye imyaka nk'itanu Eh, jewe mboneyeho ne- n'akaryo ko gutera intege antoine kaburahe na les editions iwacu kubera ibitabo bitari bike by'abarundi bamaze gusohora Ah, twizere rero ko benshi eh, bagiye kujijuka bandike eh, bazosige iragi si mu burundi gusa no mu rwanda biratandutse kuza ndakurikirana ibibayo hariho abanditsi tu- turi kumwe mu magurupe hari nk'uwitwa jean marie vianney rurangwa yanditse ibitabo bitari bike eh, hari n'ico yanditse ubu bariko baragishira mu mashuri yose yisumbuye citwa le génocide de tutsi du rwanda explique ses enfants hanyuma yarasohoye n'ikindi cya nyuma cyitwa ro- odorador imaginable naronse amahirwe yo ku- yo kwandi- yo ku- kwandika intangamarara yacu ngo ku byerekeye byo gusoma kandi mu rwanda nda- ndaza ndabona baragira n'ibiganiro bivuga iby'ibitabo ibyo bita kafeniterere nari ndabyibagiye usanga bituma ibitabo bimenyekana n'abanditsi bamenyekana ku byerekeye gusoma eh, ntawe bihisha haracyariho ingorane kubera abarundi cyangwa abanyarwanda bamenyereye guhanahana amakuru bakoresheje ururimi bimwe bita tradisiyo orari hanyuma nk'uko wari wicishijemo eh, ubu cyagiye kubyunyura mu bihe tugeze ni- bita rezo sosiyo za watsapu fesibuku imbuga ngurukanabumenyi yego bituma eh, nk'aba- abantu bakiri bato bajya kurondera amakuru muri ubuhinguka na bumenyi ugasanga ibitabo ntibi- byugurwa rwose ariko hariho n'ubundi buhinga eh, bushasha nuko butarakwira hose ubu basohora ibitabo bita audible ni ukuvuga urashobora ku ucumviriza kugisoma uriko uracumviriza ukabandanya wikorera ibindi ibyo ni ibintu nizera ko bizotuma abantu bashobora gusoma gusumba ariko muri rusange murabona ko hariko haraba intambwe mu vyerekeye eh, gusoma ibitabo no kwandika
yego yego hariho eh, ibimenyetso bitari bike ni uvuga nk'igitabo mperutse kugura cumu umuvukanyi umurundi yitwa ambasaderi mfasoni yanditse ku- kuri niyo africaine ki- gituma umuntu amenyera ibintu byinshi cyane cyasohotse haciye amahinga ngahe urumva rero biriko bira- biraza mugabo ni buke buke
Eh, ku biberekeye kwandika ibitabo byabajemwo gute Eh, ko mu- musanzwe mu- muzwi eh, ko muri umuganga eh, ku- kwiyumvira kwandika ibitabo byabajemwo gute
kwandika ibitabo noba mbeshe ngo ni ingabiro namanye byanjemwo tuvuge haraciye imyaka irenga cumi kuko ndibuka ko igitabo cya mbere nagitanguye nge turabe mu mwaka wa w'ibihumbi bibiri na cyenda Eh, ariko namwe nkunda gusoma kubera kuva mpejeje amashuri yisumbuye muri section literaire y'i Rubanga umugabo akamaro ko kwandika je nakabonye nshitse ngaha mu Bufaransa nararavye usanga abazungu baranditse kuva kera kandi bagenda barahanahana akaranga n'ibyiyumviro bakoresheje ibitabo nkaraba ngena babibika neza babitengura hanyuma niko nico gituma nanje buke buke nibaje nti eh, none nk'imyaka mfise n'ivyo maze kubona bitari bike ntaco no kwandika nkazosigira ah, abana canke inshuti n'abagenzi umaze kubona ingene ibitabo igitabo ca mbere co wi- wavuze kandi afrique surveillance na tolerant crime cakiriwe casomwe naciye mbandanya kwandika ariko sinobesha ngo ntibyagiye biragorana
ivyagoranye mwo biducira ku mayanga
ibyagoranye cyane cyane ni eh, kubura umwanya wo kubiheraheza nk'uko nabyifuza ngasanga igitabo kimwe kimwe kimaze imyaka myinshi hanyuma ngasanga kubera ntazwi cyane eh, bajya babisohora bita maison d'édition ba- baravyanse biratevye ko kwemerwa nsanga n'ibintu bitoroshe
Eh, mu bitabo mwandika mukoresha amazina y'ama- y'amatirano eh, paul samba eh, kubera iki mwabigize gutyo
Eh, ico ni ikibazo bakunda kumbaza kenshi Eh, bam- bambwira ati ngo mbega samba ko atari atari izina ry'ikirundi nanjye nkababwira nti nkaba- nkabe- nka- nkaba- nkababwira nti nkibitora iryo zina igihe nanditse ico gitabo ca mbere ca kuri afurika nashaka izina umuntu ashobora gusanga riri mu mu bihugu byinshi haba mu burengero bwa afurika mu mpanuko mu burasirazuba hose iryo iryo zina samba barisange nari nibaje rero ni izina rusange ariko mu bitabo bikurikira naciye ndaribandanya ndarigumana naburya ntashaka gusukiranya umwuga wo kuvura n'uwo kwandika kandi byanafashije kuko ni gake cyane abarwayi bavuga ibitabo byanje iyo baje kwivuza
tuze ku mirongo ya telefone dufise kevin inkuru nziza uratwumva
yego ndabumva uri he
hano uri he uhamagaye uri he
ni mu burundi ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikibazo eh, icyiyumviro ushikiriza
Eh, nashaka kubaza mbega iyo umubyeyi arwaye indwara yitwa elipesi genitale
alo
Eh, nashaka kubaza mbega iyo umubyeyi arwaye indwara yitwa elipesi genitale umubyeyi
eh,
ni izihe komplikasiyo zishobora kumushikira cyangwa ni gute umuntu yoyirinda
eh, ariko tu- ubu twari ko turavuga ku byerekeye kwandika ibitabo ariko sinzi ko ico kibazo hari ico aciyumvira ko hari ico muciyumvira ko mutumire
kwandika
reka reka twumve ko abishyura mu mu bisanzwe tuba ko tuvuga ku ku mwuga uh, wundi akora wo kwandika ibitabo
Ah, kwandika ibitabo kwandika ibitabo nta cyiyumviro ndabifite ko ndabashimiye
yego
nashaka ndababaze mutumire ivyo bitabo byose mwanditse vyerekeye afurika
oya aba- icambere nicyo cyonyine kivuga afurika ubwo undi mu bindi bitabo nanditse ndagaruka kuri afurika eh, igihe kinini ariko ushaka turashobora kubivuga mu ncamake kimwe kimwe Reka tura- Ariko eh, reka turabigarukako, icambere eh.
nicyo cyonyine ca- kivuga afurika gusa yego reka turabigarukako reka tubandanye ku mirongo ya telefone dufise bateri febir uratwumva
yewe ndabumva uhamagaye urihe
ni mu ntara y'amajyepfo mu rwanda
yewe mu rwanda ikibazo iciyumviro mu bishikirize
Mm, ikibazo mfite ushobora kwandika ibitabo nta mute nta baterankunga biga- bigasakara gute mbere barandikaga bakagira ubu ngubu ugasanga kugira ngo bigaragare ni uko babishyira ku ma ku ikoranabuhanga ryitwa za yutube kandi igihe ushobora kuba udafite abaterankunga umuntu yakwandika igitabo gute kugira ngo gisakare
murakoze
Ah.
mumwishure ariko arabajije kwandika ibitabo ah, ngo atagira abantu bashobora ku- kubimufashamwo kumuha intererano
Eh, ni ashaka umuntu amuterere mu byiyumviro y'ingene yo kwandika sinabyumvise neza nivyo nibaza
Eh, je nibaza ko yokwegera nk'abagenzi bari ngaho mu gihugu bamaze kuvyandika Eh, hari uwo navuze mu kanya n'umu- yahora ari umwarimu kandi ubu arigisha yomuha eh, konseye akamubi- akamuha ivyiziro vyomufasha kabisa nahandi nta nta sinomubwira ngo uragira gutya na gutya kuko utazi n'icyo agomba kwandika ko biragoye ku- kumubwira kumuha ibyumviro
murakoze Eh, dutangure ku gitabo ca mbere quand l'afrique s'éveille entre le marteau et l'enclume muravuze ko arico cerekeye afurika mukivugamwo iki muri make
Eh, ico gitabo ca kana fixe v entre le marteau et l'enclume casohotse mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Eh, ni igitabo cantwaye umwanya muremure kucandika Eh, nka- nk'uko abagisomye babibonye ndatanga ivyiyumviro bitari bike muri ico gitabo kugira urwaruka rwa afurika rwi- rwiteze imbere rutarize kurindira imfashanyo canke abagira neza kuko kenshi baba bariko bironderera inyungu zabo Eh, murazi abarundi bava ngo akimuhana akazi hanyuma nyuma urabye umufuniko wacu cyangwa ibyo bita kuvertire mu ifaransa w'icyo gitabo uca ubona ingorane zibiri zigoye afurika arizo nise romarito na kirime kuri icyo gishusho rero inyundo ariyo marito ni ubutegetsi butabereye hanyuma kirime nayo ni imigwi ikoresha imana mu gutera akajagari mu gutera ingwano urazi ibiriko biraba muri afurika y'uburengerazuba uca ubona ko icyo gicapo kitasema kitavuga busema hanyuma abagisomye bakaba barashimye ingene cyanditswe n'ubugene giharanira kwishira no kwizana kwa afurika nicyo bivuga ko muri aka kanya murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise teofile mugabo wa sina uratwumva
yego ndabumva uhamagaye uri hehe
yego ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri noro kivu mu teritwari ya musisi ufise ikibazo ubaza umutumire icyumviro ushikiriza ubishikirize
yego ndagira ngo ngire icyo mvuga gakeya ku bagize amahirwe bakagira uko bandika ibitabo nyine ni byiza kwandika ibitabo kandi bikaba na byiza kubisoma ariko noneho ikibazo giteye se generasiyo y'iki gihe ni ubukene ni ubukene ibitabo byinshi ni kubishakira mu mabibiyoteke ubwo ibyo dufite dusoma tubisoma tugasanga bidafite nani ni bitari akituwarize kwa niko nabivuga ahubwo noneho turagira ubusabe duti n'igihe yanditse icyo gitabo se bakagishyira ahantu kuri interineti tugomba kukibona bitatugoye cyangwa se ngo ubu ngubu ngaje ubu ndacyifuza icyo gitabo ese nakibona nde inzi ngo inzira ki nakoresha kugira mu kindi nkiri ngisome kuko tubireka kubisoma hejuru y'impamvu z'ubukene impamvu z'amafaranga turi ya bibiyoteke uburyo twabibona kandi ugasanga ibitaro byinshi biri kwibanda mu bihugu byo hanze by'uburayi atana muri afurika twe dukeneye ibitabo ngibyo biba biri hano hafi yacu muri afurika murakoze iyo rekomandasiyo nagira ngo mudufashe tujye tubona ibyo bitabo mu zihe nzira murakoze turabashimiye
yego murakoze mutumire mu mwishyure
yego ndabyumva ndabyumva umwitwariko afise biranshimishije yuko yifuza kubironka kubisoma muri afurika ndazi ko bigoye gushikanaho ibitabo cyane cyane bisohorewe muri buraya kubera taransiporo ntiyoroshe hanyuma n'amamezo ndegisiyo muri afurika si menshi ibitabo byinshi ubu bisohoka urashobora kubigurira kuri interineti kuri cyane cyane amazone nk'iby'iwanje bitatu kuri bine muri izo nanditse urashobora kubigura kuri amazone ariko ndazi yuko bitoroshe kugira ushobora kugura ibitabo ngaho no kubisanga muri za biyoteke muri afurika
tubandanye iki kiganiro ku gitabo cya kabiri mwacise roshomendo victor mwasohoye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cyo kivuga ku biki
roshomendo victor cyasohotse kabiri bwa mbere ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hanyuma kirasohoka gishyize mu izindi mpapuro zitari nke mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyatumye nandika icyo gitabo mvugamo ubuzima bwanjye ariko si mvugamo ubuzima bwanjye gusa ndavugamo n'ibindi byinshi nashaka yuko hari ibintu byinshi nagenda ndabona bitari bike ngashaka yuko ndabisabikanya n'abandi kubwira nabo babonereho banyunganire mbere basumbirize basumbirizeho bandike ku kahise k'igihugu cyacu kuko hagiye uri kurandika ku kahise kawe usanga uri kurandika n'ubu kahise k'igihugu abagisomye benshi baribonyemo kubera mvugamo byinshi ndavuga ingena twavukira imuhira ingene twiga bigoranye ingene twivuza twanywa iraba kugira twivura inzoka n'ibindi byinshi bijyanye n'imigenzo ya kera kandi muri icyo gitabo ugisomye nk'uko nari kubona bivuga usangamo kahise k'uburundi katari gato akarorero ndagaruka ku makuba uburundi bwaciyemo muri mirongo irindwi na kabiri nahengamiye ku ruhande urucanka urundi nk'uko benshi bakunda kugwa muri uwo mutego mbere y'icyo gihe niga inyabigina hafi y'imakamba muri icyo gitabo ndangiza mvuga uruhara data yitwa yakobo ntibaramvuna yagize mu iterambere ry'ubumenyi n'indero na cyane cyane kurima kijyambere urwo ruhara yarugize runini muri komine ya bururi
naho ku kindi gitabo kigira gatatu umwanditse rodestin fabule de melody green cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda cyo kivuga ku bigi
muri icyo gitabo si kinini nkatatu ijana na mirongo ine muri icyo gitabo nashatse guterera ibyiziro muri ibi bintu biduhanzubye bijyanye no gukingira ibidukikije murabona ko ihinduka riko riraba rinini rijyanye n'ubushuhe burwana bwiyongerekana uko imyaka ihera icyo gitabo rero gishimikiye cyane cyane ku burimi bwa kijyambere nk'uko nabibonye ngaha muri norumandi muri intara mbamo melody green rero ni umugore w'umuhinga mu yize byo kuvura kwita ku kurima kijyambere akingira n'ibidukikije akaba afise mbere n'imigambi mu gitabo benshi bagira ngo kujajisho kujajura mu gitabo ashaka kunormandizara isi yose ni ukuvuga normandizasiyo y'isi yose cyane cyane ahereye muri afurika agomba rero gufata ibi yagize muri normandi abikore hose ku isi kugira ubushobozi ku isi bugabanuke kubwira rero abishike ko aratanga akarorero muri icyo gitabo hanyuma agasaba kurima no korora bikorerwa mu mirima minini ikikijwe n'ibiti ibyo bita bokaje upadoke mu burundi ubwo buhinga igituma nagenda buharanira ni uko nabonye ngaha muri normandi bwagize akamaro kaniniya cyane mu gukingira ibidukikije haba mu gukingira imirimo n'ibitungwa haba ku umwimbu haba kubungabunga isirinwa haba mu gukingira inkukura cyangwa amazi y'umurengera tugaruke ku mirongo ya telefone dufite nsenga yumva iri kuratwumva
twakumva gatanu kuri gatanu uhamagaye urihe
mu majyepfo aho ni mu rwanda
ni mu rwanda ufite ikibazo waza umutumire cyiyumviro ushikiriza ubushyikirize
none ibyo bitabo ko bitaboneka kandi abakunzi ba radiyo yacu bagomba kuvuga ngo ibyo bitabo buri muntu wese yabibona kandi akabikenera byagaragara mu ntuze mu ma leta ku buryo umuntu yakibona
reka bishyure yari yabivuze nicyo kibazo reka bishyure mu mwishyure mutumire ndibaza ko mwari mwabivuze kare ingene gishobora kuboneka ivyo bitabo
yego kugira kibone arashobora kugenda nkaho mu bantu badandaza ibitabo nko mu rwanda akavuga ati jeni mukintumireko canke akagenda afise uburyo n'ikarata yo kuriha kuri interineti arashobora kubigura kuri amazone nibaza ko ibintu byamworohera
murakoze tuze rero ku gitabo cya nyuma muheruka gusohora cyitwa norodipa ojimo cyasohotse mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kw'icumi coco icyo gitabo mushimikira ku biki
muri icyo gitabo nashatse kumenyesha abantu batabizi akahise n'imigenzo bijanye n'amahasa kuva kera cyane gushika n'ubu nka bereka rero ibyabaye iyo migenzo yajyana n'iby'amahasa ku bihugu nka byose amabahari atanu ugasanga bose babifata nka cyo kimwe ariko naho amahasa umusomyi w'icyo gitabo ayabona kuva ku rukaratasi rwa mbere gushika giheze arabona yuko icyo cyari cyitwazo kubwira ntera ibyatsi n'indi migenzo mibi ihungabanya agateka kazina muntu ntacandonkeraho n'akanya ko akajya gutera guterera ibyiyumviro kugira ibyo iyo migenzo mibi irandura none mibi umuntu azogisoma azobona iyo migenzo ngomba kuvuga
murakoze ku murongo wa telefone dufise gashumba emmanuel uratumva
ndabumva neza uduhamagaye uri hehe gashumba
ndi hano uganda muri masaka
ufise ikibazo icyiyumviro
ndabumva neza mufise ikibazo mubaza cyangwa icyiyumviro mushikirize
ikibazo ego
kibaze kibaze kibaze turakumva oh.
halo gashumba uratwumva halo gashumba turamutaye ku murongo wa telefone uh, dufise idirisa bakungu uratwumva idirisa bakungu uratwumva
halo ndabumva neza uhamagaye uri he
eh namagaye ndi hano i kigali mu rwanda mufise ikibazo mubaza icyiyumviro
ibyiyumviro bikeya
mubishikirize ni ukuvuga ngo baje gushimira umutumirwa watuzaniye uyu munsi ni byiza cyane nkaba nisabira urubyiruko gusoma cyane ko ni byiza cyane ntamwibareze utubazo dukeya buriya nyine ko bavuze ngo kwandika ibitabo ni byiza bagerageze bajye badushyirira ibitabo mu kinyarwanda apana muri za ndimi z'amahanga kubera ngo abanyafurika benshi usanga benshi batarize dufite ingero nyinshi hari abanyafurika bize n'abandi batize ni ukuvuga ngo bajye babasha kudushyira mu ndimi zose zaba igifaransa icyongereza n'ikinyarwanda kongera mwisabira ikindi kibazo kimwe kimwe nkavuga ngo biriya bitabo bagiye bagerageza kubidushyira kuri interineti nyine urabona muri iki gihe turi munsi y'iterambere kandi abantu benshi babasha gukoresha interineti rero ko njya mbibona ni ibyiyumviro byanjye bajya bafata biriya bitabo babishyire kuri interineti buri muntu wese abashe kubibona urabona ko kera barandikaga ibitabo bimwe na bimwe bikazimira nyine ariko babashe kubishyira kuri interineti byabasha gutanga ubutumwa bukagera ku bantu benshi kandi buba bufite na sekirite nyinshi kuri interineti ndabashimiye
yego murakoze cyane murakoze mutumire idirisa bakunga icyumviro ibyo bibazo byiwe mubyishura gute
yego icyumviro ciwe cyo kubihindura mu ndimi nyinshi mu kirundi mu kinyarwanda cyangwa mu cyongereza ndabishyigikiye ariko na nagira mumenyeshe yuko nk'indi buraya ugomba kubihindura mu rundi rurimi ni ibintu bitwara amahera menshi cyane usanga bagusaba nk'amayero ashika ibihumbi bitandatu hanyuma umuntu agaca abira abivamo kubera birazimvye cyane ariko umuntu aronse uburyo yobigira nka nk'abantu bava mu bihugu bivuga indimi zibiri byo korora aha twebweye no mu bufaransa ntibyoroshe tuvuga cyane icyongereza
hanyuma yabajije ngo ko kubishyira kuri interineti ku mbuga ngurukanabumenyi mwari mwabyishyuye mwashobora kumubwira yego niko nibyo nagira mvuge ko nzana icyo kibazo kabiri
arashobora kubironka aciye ku buryo ngurukanabumenyi aciye ku rubuga rwa interineti nka amazon nk'uko mwabivuze yego dufise kandi adela amajambere uratwumva
ndabumva neza cyane uri heyadera
neza neza ubu ndi ahantu i bururi kuri santere mufite ikibazo mubaza icyumviro
cyari jeni isanga intererano muyishikirize
uwo muhinga icyo gihe navuze ko gushyira kuri interineti biba byiza kurusha no guhindura no kuza barabihindura mu ndimi zose
murakoze
yego murakoze cyane umuhanda mukize wose murakoze emile emerusabe ari ku murongo uratwumva
yego ndabumva cyane ubu duteye akamurihe
ajya ndi bujumbura mwirohero ikibazo cy'imviro mubishyikirize
icyumviro cyanje yego
rero nanjye ndafite ibibazo kubera ibintu byo gusoma inkini burundi n'ukuri biri hasi cyane ntabaza umuhinga ukuntu byogenda kugira ngo urwaruka rw'uburundi rutere imbere mu bintu byo gusoma nka cyane cyane mu burundi hariho ahantu usanga mbere n'ibyo byama interineti bidashika mugabo hakabaho nk'utuntu tw'udusantere nkabaza nti none abarundi bakunda gusoma gute nk'uwo murundi yasitangiye imbere akaba yaranditse ibitabo akongera akaba mbere anabisohora
murakoze
yego murakoze namwe
dr ndayizamba icyo cyiyumviro cya emeru usabe mu kivuga kwiga
yego ndabyumva kabisa gushwubuna abarundi ntibasoma cyane kandi ntihagire ubwo basaba ari bujumbura gusa urabona na ibitabo by'ibyandika ahantu nabyandikiye cyane cyane abanyafurika ariko ndabona ko byasomwe n'abazungu cyane cyane hanyuma ndi kumwe n'abarundi benshi mu magurupe atari make ariko ndabona ko atari benshi babisomye kandi bashobora no kubironka byoroshye ngaha i buraya urumva rero mu burundi kugira abantu basome ni uko uba amabiyoteke atari make akuye mu mu makaritiye hanyuma hari ibitabo byinshi bya gusa ino ubisanga ahantu hose ugiye no ku isoko cyangwa muri farumasi uca imbere y'akabati karimo ibitabo bya gusa wowe ukeneye gusoma ukugurura ugatwaramo kimwe ugasoma ukazogarukana rero hari ibitabo byinshi no bishobora gushika iyo umuntu akaraba ngena abishyira ahantu bashobora kubisoma emera usabe urumva arambaye icyiyumviro ugiye kugira poroje yo kuraba ngena ashobora gushikana ibitabo byo gusoma i bujumbura amakenga afite ni uko bashobora kuzobyitiza ntibabigarukane ariko bambaye icyiyumviro cyiza
radiyo bya amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire dr gerard ndayizamba asanzwe uretse umwuga wiwe w'ubuvuzi aho yitaho abakenyezi bungenze n'abatibungenze n'abakenyezi baba ariko baribaruka ari mu ntara ya normandi mu gihugu cy'ubufaransa niho akorera uwo mwuga wiwe uretse rero uwo mwuga w'ubuganga akaba kandi yandika ibitabo twari ko turavuga ibitabo bine amaze kwandika gushika ubu mwavuze kuri ibyo bibazo bamwe mu bahamagaye bavuga ko byoba byiza bihinduwe bikaja nko mu ndimi bumva nk'ikirundi n'ikinyarwanda ariko mwavuze ko atari igikorwa coroshe kuri izo nzitizi ni ikihe mubona nko muri kazoza cokorwa kugira ngo uh, mu gihe mwanditse nk'ivyo bitabo izo ngorane zive mu nzira bironka ababisoma kurushiriza biri mu ndimi bumva
ibyo ibyo bizosaba yuko haba hari ziriya nzu zibisohora bita mezo ndedisiyo ziba zifite abahinga babishoboye urabona ko nabijya byasohotse muri edisiyo iwacu bivuga kenshi kaje ku Burundi byinshi biracari mu Bufaransa ntibyoroshe kuronka abantu babihindura babishira mu kirundi cyangwa mu cyongereza ariko ico ni icyizero ciza nkuje rero ngiye kwiyumvira kuzokoresha niyo nasubira kwandika ikindi gitabo
hanyuma mwavuze ko kwandika igitabo atari igikorwa cyoroshe bishobora gufata umwanya munini mwavuze nko mu bitabo bimwe bimwe mwagize byafashe igihe kirekire kubera musanzwe mukora umwuga wo- w'ubuvuzi n'ubuganga Ah, umwanya muronka gute wo ushobora gufatanya iyo myuga ibiri
Ah, icyo ni ikibazo abantu bakunda kumbaza eh, kandi urumva bamwe birabatera n'amakenga bumvise umu- umuganga yandika afatanya imyuga ibiri rero sinovuga ko mu kwandika ari umwuga eh, nk'uko eh, ngunda kubivuga kwandika ndabifata nka rwazira Eh, kandi nashaka kumenyesha abariko baradukurikirana yuko nk'uko nza nabivuze igitabo kimwe kirashobora kumara imyaka itatu ine Eh, nk'icya mbere kijya kuri afurika cyamaze imyaka itanu urumva rero si ibintu ntasohora buno nyine ni ibintu bifata umwanya kubera mfite akazi kenshi nkaba ndabikoranya na- n'ako kazi Eh, mugabo yaba umuntu wese eh, afata nk'amasaha abiri kuwa mungu cyangwa kuwa gatandatu ati jewe ngira eh, nandike Eh, nibaza ko yo bishobora biva ku mwete umuntu abishyiramo
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufise veniste kamote uratwumva
yego ndabumva uduhamagara urihe veniste
ndi ndi bujumbura nk'igihugu cy'u burundi ufise ikibazo ubaza icyiyumviro ushikiriza
bojya n'icyuma cyo gushyikiriza n'intererano y'iwanjye muyitange
yego murakoze mboje ibyo byo kwandika ibitabo ni ukuvuga ni ibintu byiza cyane vema kuko natwe tugwaruka biradufasha usanga ugiye nko muri bibiliyoteke ugatura igitabo ugasoma ukamenya ibintu bina biriya ariko tugiye kureba abantu babyanditse usanga ari abantu rimwe na rimwe usanga bafite uburyo bitazuye nko kwandika igitabo bisaba uburyo niyo mpamvu rero kwandika atari uwo ari we wese ashobora kwandika igitabo birasaba yuko umuntu aba afise umwanya ampurisi n'uburyo ni ukuvuga rero niyo mpamvu usanga abarundi benshi batabyandika kubera bivanye n'uburyo cyangwa n'imyanya biba bisabwa bivanye n'ubuzima umuntu aba abayemwo ugasanga agiye kwisomamo hariya na hariya ugasanga umwanya wo kwandika ibitabo ntawaronse hama ku kintu cyo gusoma naho arundi gahunda ikunda gusoma cyane isinzi impamvu muzi impamvu nutanga yoba ari imwe impamvu ni uko ari ubuzima ubuzima tuba tubayemo nka twebwe u- dufate wa- uri nko ku ishuri hari ibintu gusa gusoma ukaza kurondera muri bibiliyoteke ugasoma mugabo rero uca usanga uwo mwanya wo gusoma atari ikirenga atari ikirenga gute bivanye n'ubuzima uba ubayemo wowe uvuye ku ishuri usanga kubirondera ubuzima uja kurondera hariya na hariya wa mwanya wo gusoma ntawuronka ni ukuvuga uza kuronka uri ku ishuri niyo mpamvu rero usanga abantu baba bazi- bamaze koza amashure ibintu byo gusoma usanga atari ikirenga niyo mpamvu rero abarundi usanga niba bavuze ngo umu- umu- umu- nimba ari ngo umunya- umunyafurika ushaka kumuhisha ikintu kimuhisha mu gitabo niyo mpamvu udakunda gusoma bivanye n'iki n'ubuzima tubayemo cyangwa twakuriyemo bivanye n'uburyo iyo mpamvu nicyo niyo ntera nashaka kuvuga utanga murakoze
yego tresor jean de dieu nawe nyine ari ku murongo uratwumva
ko mwiriwe neza uhamagaye urihe tresor
we alo
uhamagaye urihe uratwumva tresor
we U- urihe uratwumva
eh, ndabumva ndi kigali ufise icyiyumviro ushikiriza cyangwa ikibazo ubaza ubibaze
eh, ni nk'ikiyumviro nshaka guterera yego
eh, nk'uko mwarimu bivuze ugwaruka nyine tuba dufite ibibazo byo gusoma ibitabo bitewe n'ubuzima umuntu akarangiza amashuri ugasanga um, ndetse nk'uwo muco muri rusange ku banyarwanda n'abarundi ugasanga ntibirakomeza umuntu yarangije amashuri ugasanga afite igitabo bisa nk'aho basezeranye
murakoze
eh,
Eh, mutumire mu bishyura abantu babiri bavuze ibi byiyumviro bisa bisa n'ibisa eh, kamote n'u tresor jean de dieu
Eh, mhere kuri tresoro yavuze ati ubuzima tubayemwo ntibu tworohereza kugira dushobore gusoma ibitabo cyangwa kwandika ndabyumva cyane cyane ari nk'umunyeshuri aza kurondera ngena abaho ntibyoroshe ariko n'abatari abanyeshuri ndazi ko ubuzima umuntu abamo mu gihugu ntibworoshe kubera umwanya aha twari ko turavuga ngo kuwa gatandatu kuwa mungu turazi ko benshi baba batwawe n'imanza hanyuma ugasanga umwanya wo kugira sosiyale mbega nturongo ukwiye hanyuma birababaje nicyo gituma n'uyo yabuze ubwa nyuma bisa n'ibyo nyine wumva ni kuvuga yuko umuntu aheza amashuri agaca akagira ibitabo birababaje ariko twizere yuko bizoteba bigahinduka kuko hajya naho terezori yavuze ngo uburyo n'umwanya abantu barashobora kugira bati reka tuze hamwe ntitwikoranye tugire umugambi wo kwandika igitabo turi babiri batatu dufate iki gikorwa turabe isize tuyikorere ko hanyuma twihe umwanya ukwiye wose aha muri buraya niho ibitabo byinshi byagiye kugira sikise gutera imbere kubonwa hanze mu mariberi haheze imyaka cumi babyandika bakabyandika bikabanza bikangwa hanyuma haheze imyaka nka cumi bagaca bavuga ati cya gitabo cyari cyiza noneho twari twari hejuru rero ndavuga yuko umurato kwihebura abantu bogira baguma ba barengera uburyo bwo kuja hamwe bakagira umugambi umwe ico ndabishikiriza murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro murisanga turi kumwe n'umutumire dr gerard ndayizamba asanzwe ari umuganga yavyigiye akaba aba mu gihugu c'ubufaransa mu ntara ya normandi uretse umwuga wiwe w'ubuvuzi akaba yandika n'ibitabo akaba ari byo twari ko tuganira ko ku ruhande rwiwe rw'umwanditsi w'ibitabo mu kurindira reka ko tubandana iki kiganiro tubanze ducishemwo aka kanya
igira hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ntiwibubwo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumuruka mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo
ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence ya Rwanda.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc Uh, ikiganiro kombo taxi mushobora kugikurikirana ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana uh, mu gihe cy'isaha uh, cumi na zitandatu n'iminota mirongo ibiri mu kiganiro uh, cya eh, cumi na gatandatu n'iminota mirongo ibiri utc Uh, tubandanye ikiganiro cacu aho turiko tuvuga kuri dr jean ndayizamba umurundi w'umuganga aba mu bufaransa akaba kandi uretse kuba umuganga yandika ibitabo yamara imbere ko tubandanya ikiganiro n'umutumire reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise kazimire bizimungu uratwumva kazimire bizimungu twamutaye ku murongo wa telefone mutumire mwavuze ko mu bitabo mwanditse mwashaka ko byari bigenewe abasomyi bo muri afurika ariko mugasanga abazungu aribo benshi babisomye ivyo vyoba bifatiye kuri ivyo bamwe mu bahamagaye bariko baravuga vy'uburyo n'imico nikihe ku bwanyu catumye gisomwa cane na ivyo bitabo mwanditse bisomwa cane n'abazungu kurusha uko byari gusomwa n'abo mwari byari bigenewe b'abanyafurika
ni kubera imico n'imigenzo urabona abazungu batangura gusoma bakiri bato bagakura babona ibitabo byinshi muri biblioteke by'ababyeyi babo hanyuma no ku ishuri barabibamenyereza rwose rero urumva cyo kimwe na twebwe usanga benshi batakuze bafite iyo mico yo gusoma yo kubona ibitabo ni ari kamere mugabo ni bimwe bita abitide urabona bijya twavuze byo guhanahana amakuru ukoresheje umunwa tradisiyo orale byatubwiye ko dushobora kubyikuramo buno nyine ariko biva ku ntara ibibazo zimwe zimwe umuntu aba arimo ndazi yuko ari ibyo gusanga abirabura basoma cyane nk'aba bajya bavuga icyongereza cyane barasoma barasoma cyane abangofone gusumba gusumba abize byose mu gifaransa rero ibyo nabonye si ukuvuga ngo ni kuza kubamamariza uko hano bigenda ibyo nasanze ibyo nanditse cyane cyane byasomwe n'abazungu kandi barabishimiye bakabivuga no mu maradiyo no mu ma mu binyamakuru byinshi kuko bamwe bamwe bagiye barabibona
murakoze kazimir bizimungu ku murongo wa telefone uratwumva
ego ndabumva uri he
ndi bubanza mu burengero bw'uburundi ikibazo cy'imviro
mbo ku bijyanye no gusoma mu bisanzwe muranyumva Alo?
Ndabumva mubandanye.
Eh mu bijanye no gusoma ibitabo jewe mu bisanzwe nsanzwe nahora ndi umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi ni ibintu bijanye n'inyifato psychology hama mu bisanzwe ndakunda gusoma cyane ndakunda gusoma cyane kuko nigeze gusoma igitabo kimwe bavuga yuko abazungu ngo umunyafurika ngo ushaka kumuhisha ikintu ngo wandike igitabo rero icyo kintu numva ndabaye tushe rero nongera nsoma n'igitabo cy'uwitwa jean jacques rousseau niwe yavuze kira konesanse serire ubwenge ni ugusoma hajya umuntu agasoma ntacyo umenya ntacyo umenya kuko ibintu byose bihishwe mu gusoma mu bitabo niyo biri kandi ukuri kose niyo kuri haba ari mu bijyanye n'ibintu byo gutera imbere byo kwiyungunganya byinshi biri mu bitabo burya byose biranditswe biranditswe rero mu gihugu cyacu ibintu byo gusoma ntitubiha agaciro n'abiga ubona kumenga biga bashaka ry'amanota gusa hama atomboye ishuri akayimara ntasubira no gusoma ntiyibuka no gusoma n'ikintu aho yagisomye nuko nohimiriza abantu abajene cyangwa se umuntu wese dayere si igikorwa cy'abajene buri wese akibona neza asoboye gusoma arakwiye gusoma kuko turakwiye guca tumenya ibintu byinshi byaba ari iterambere rijyanye n'iby'igihugu cyacu cyangwa tukabona n'ibindi bihugu ukuntu byagiye bitera imbere natwe tukabyigirako kandi nabyo ibyo bintu birahishwe mu bitabo murakoze
halo muheraheze heraheza icyumviro cyanyu heraheza
icyumviro cyacu icyumviro cyanje ni uko nohimiriza buri wese gusoma akabigira nk'umugenzo tugaha agaciro n'imico yacu nka jewe nk'imico y'ikirundi kuko hari ibitabo byinshi birimo imico y'iwacu nta n'ibyo tuzi tukareka guca dufata imico y'ibindi bihugu oro natwe imico yacu n'akaranga kacu tuba tubifite mu bitabo byacu niho nabonye ino pasaje kuri facebook ndatanga ijya nimero kugira nanjye nshikirize icyiyumviro murakoze murakoze kazimiya mutumire hari ikintu kazimire n'ubundi yigeze kuvuga mu bahamagaye avuga ngo umunyafurika ushaka kumuhisha ngo ikintu ngo ubyandika mu gitabo ibyo ngo nda- ndabyumva biri mu mitwe kumbure y'abanyaburaya canke bandika ibitabo byinshi bisomwa n'abanyafurika icyo kintu kirakomeye
yego ni ikintu eh, gikunda ku- gutangwa kuri watsapu ico ico kintu urumva ndi igitworohereza tw'abanyafurika kiradusubiza hasi ariko ababivuze hajya bari bafite ico babikuye ko hano aho bari ba- bashize ijambo mu gitabo bariha umuntu ntigera gizingurura Eh, ndashimiye uwo mutumire kubera ibyo yavuze bijanye n'ibyo twamye turavuga ubwenge burarahugwa ah, abanyaburaya n'abanyamerika bateye imbere kubera bagiye bararaba ibiri mu- ibiri mu bitabo urumva uko usomye igitabo ugaca ugira uti iki kintu umuntu yiyumviriye nanjye sinogishyira mu ngiro mu ngiro nkaraba ko tushika ku kuri resulta zimwe niko benshi bagiye baratera imbere
murakoze hakora ingingo juvenal uratwumva
ego urihe ahora cyane bujumbura icyumvira ikibazo ubaza umutumire
ego jya nawe mfise icyiyumviro mugishikirize
Eh, kuvuga ibintu bijyanye no gusoma umuntu agiye araraba hari ukuntu byagiye bihinduka mu bintu bijyanye n'inyigisho ziza zirahindagurika baje nko mu minsi iheze ku mashure nko mu mashure yisumbuye bahora bazana ibintu byo gusoma cyane ugasanga nka baratanga ibikorwa ku mwana ati igitabo gitore genda ugisome hama uzozana resume yacu bwa turisi inyigisho zagiye zirahinduka bagaca bazana ibindi byinshi ugaca usanga nta mwanya wo gusoma ibitabo wisanzuye ukihari cyangwa ngo kibe igikorwa cyo gusoma ibitabo ugaca usanga bweke amasisitemu ibyo bintu biriko birarangira kuko ugiye kubiraba abize mu minsi yahera n'abariko bariga ubu uravye imyaka yo gusoma baba bafise ikingana ariko rero nagira mbaze umutumire none hokorwa iki n'umuhinga abona hokorwa iki kugira ngo akanovera ko gusoma kagaruke kagaruke mu mashure kugira ngo rwaruka burundi bw'ejo busome hama burahure ubwenge kuko nk'uko warahejeje kuvuga bivuze ati umunyafurika iyo ushatse kumenyereza ikintu urandika urandika ko usanga badakunda gusoma usanga bakunda ibintu byoroshe buke buke babona inyuma rero agomba kumubaza hokoze iki kugira ngo akanovera ko gusoma Eh, kugaruke reka bishure Murakoze cyane.
murakoze namwe mumwishure
yego mu byo aheje gushikiriza asa n'uwasanze ibishuri yavuze ati kera eh, baragira baraha igitabo umunyeshuri akigenda ukisome uduhe kunyakuriyo yacu eh, ubundi ugasanga bitakiriho bi- birababaje hariho udutabo kera dutoyi tuciga muri koleje lise wasanga tuduciye dukunisha gusoma ibyo ndibuka ko usomye igitabo ca Jules Verne citwa Retour du monde en 80 jours canke Les Miserables za Victor Hugo eh, naciye nkunda gusoma noneho ntambika mfata n'ibindi bitabo bikomakomeye mu nyuma rero ubwoko bw'iki ubwa mbere na mbere ni uko eh, abarimu ba- basubira guhimiriza abanyeshuri gu- gusoma no gushyiraho ibitabo bikwiye hariho abagira neza benshi cyane i buraya muri canada hehe bashobora kuzana ibitabo byo gusoma bya gusa mugabo eh, uko biba byarondewe eh, n'abantu hanyuma ikindi ni uko hoboneka abanditsi b'imvukira bandika iby'uburundi iby'akaranga iby'intara uca ubishyira nko mu ishuri eh, tuvuge ingozi eh, ari umuntu yavuka ingozi azi kahise k'ingozi akavuga ati iki aha naho usanga abanyeshuri bagisomye bakagikunda Eh, nibaza ko yuko nta bitangaro bishoboka ni kugenda buke buke ndazi ko bitorosha amaporogaramu yagiye arahinduka rwose
imbere ko turangiza nagomba babaze kuri iki gitabo cya nyuma muheruka gusohora norodita ojumo kiriko kirageragezwa gukinwa mu ireresi muri afurika mu burengero mwotubwira uko byifashe
ego akajambo gatoyi hariho umuhinga muri ibyo nyine by'ireresi muri afurika y'uburengerazuba amaze gusohora amafilime menshi yaragisomye hanyuma aragikunda ataransaba yuko tubikura mu ireresi abahe ni muri kiriya gihugu yitwa nde
yitwa umwana isiyema hanyuma akaba ari umuntu azi abarundi neza nibaza yuko birashobora kuzogira akamaro ari muri kihe gihugu ari muri kihe gihugu
muri burkina faso
burkina faso yego mugabo turacari mu ntango nti twotangura ku kubivuga cyane bikiri mu ntango
nk'uko mwabivuze mumaze gusohora ibitabo bine mwavuze ko atari igikorwa cyoroshe na cyane cyane mubifatanya n'uwundi mwuga umwuga wanyu w'ubuganga ni ikihe mutegekanya muri kazoza murategekanya kwandika ikindi gitabo mwanditse icyo gitabo kizoba cyerekeye iki
naba mbeshe mvuze ko ndiko nandika igitabo ndafite ibyiyumviro mugabo nibaza ko mu mwaka uza atagitabo nzosohora ndaba ndiko ndabesha
hari akajambo ka nyuma mwoshikiriza abakiri bato boba bafise inyota yo kumenya ibintu yo gusoma ibitabo mwosubira mukabibutsa akamaro k'ibitabo ko mwavuze ko kenshi birukira imbuga ngurukanabumenyi aho byoroshe kuronka amakuru kumbure rimwe na rimwe ayo makuru ataba ari amakuru yimbitse cyane cyangwa avugisha ukuri mwobasubira mukabibutsa ingene akamaro gakomeye k'ibitabo no kubisoma
yego urumva iyo wanditse igitabo kigashimwa urasanga ushimwe ugashimisha ugashimwa n'abantu bakaryoherwa ugasanga baranabivuze hanze nk'abasomye igitabo cya mbere na bavuze cya karafix zeyantre martoy lancrime ni igitabo cyavuzwe cyane no mu makungu hanze nk'abantu baba muri quebec city bashobora kugakiriza muri bibiyoteke y'ishuri kaminuza ya laval icyo gitabo kandi cyaratumye ninjira mu ishyirahamwe bita rezikirive kombata murumva hariho agahembo iyo umuntu yanditse ikintu gashima no muri iyo iryo shyirahamwe bita rezikirive kombata rimaze imyaka ijana rimaze kwinjiza abantu igihumbi jende muri abo igihumbi bamaze kwinjira kandi abirabure tumaze gushikayo ntiturenga babiri murumva iyo umuntu yanditse bigashimwa ni ibintu bitera intege rwose murakoze cyane kandi n'icyo gitabo cyararonse agashimwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri kitwa prix des etoiles naha rero turangirije ikiganiro twari dufise muri iki gitondo n'umutumire kuri umuhingamo n'umutumire wacu dr gerard ndayizamba akaba ari umuganga yabyigiye kandi abikora ku ruhande akaba ari n'umwanditsi twari ko turavuga ku bitabo yashoboye gusohora nicyo ibyo bitabo bishimikira ko ndashimiye rero umutumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika mugira ibihe byiza mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika mukurindira mwese mugira ibihe byiza